rimwumvirizana iradiyo ijwi ry'amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro mu burundi turi ku mirongo migufi ku metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yaco ni ikiganiro c'umuziki ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya amerika ikaze kuri radiyo yanyu duhere rero mu karere k'ibiyaga binini abagwanyi mirongo itatu na batatu b'abamayimayi n'aba FNL na Red Tabara baguye mu ngwano barimo n'igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera mu ntara ya Kivu y'ubumanuko inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira mu itangazo umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri secteur opérationnel Sokola D Lieutenant Marc Elongo Kyondwa yageneye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri agaragaza yuko kuvaho igisirikare cya FARDC gitangirije urugamba rwo kurwanya inyeshamba za mayimayi zifatikanyije na FNL ndetse na Red Tabara tariki ya kabiri kugeza ejo tariki ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri mu misozi yunamye umujyi wa Uvira uriya ahitwa Katonyela ho mu rugorupama ya Muhungu cisha abagwanyi benshi barimo n'abakuru batatu ba mayimayi ingabo za leta ya kongo zishe inyeshamba mirongo itatu na zitatu zikomeretsa izindi nyinshi abayobozi batatu b'izo nyeshamba bishwe barimo gadi runyuki ndetse na munyola twagerageje kuvugisha abagwanyi b'aba mayimayi na fpr ndetse na redi tabara igisirikare cya fardese kivuga yuko ciciye abagwanyi mirongo itatu na batatu telefone zabo ngendanwa ntizakunda umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira Andre Biadunia avuga yuko iyi mirwano iri hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshamba z'abamayimayi zifatikanyije n'abarundi ba Red Tabara na FNL yatumye abaturage babarirwa mu magana bahungira iyo mirwano kiriba abandi bahungira Kahwizi ho muri teritwari ya Uvira bamwe bari kiriba abandi bari kahwizi nta mfashanyeri yose bari babona bavuye mu mihana ya Kisanga katogela abandi bavuye lololo ho muri grupema ya muhungu na katala zo muri sheferi y'abavira ndetse na sheferi y'abapfurero mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu misozi yunamye umujyi wa uvira abagwanyi b'abamayimayi bishe abasirikare ba fardese batatu barimo ufite ipeti rya majoro n'undi ufite ipeti rya kapiteni uturere twa fizi uvira na mwenga twicara tuberamo imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica abaturage ikabashimuta ndetse ikabanyaga n'amatungo yabo Vedaste Ngabo ku bwaradiyo ijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Epfo tugushimire Vedaste ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi ku isi HCR ryasubije leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi yugawe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe james joven niyo nkuru dufitiye ari muri tanzania icyo gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya mutenderi aho abarongozi b'ikomini ya kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya mutenderi abarongozi ba seri abarongozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye ico gikorwa mu vyo haseri yasubije leta ya tanzania harimwo ivuriro rikuru amashuri inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashyirahamwe inzu nyinshi zahoze ari ibiro by'amashyirahamwe inzu igipolisi cyakoreramwo imashine zahora zaca amashanyaraza hafi kandi yose amarobine y'amazi n'ibindi byinshi uwaserukiye haseri muri ico gikorwa umukenyezi mahot prams yavuze ko haseri ifatanije na leta ya tanzania yashyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya mutenderi zijanwa nduta kugira zifa bifashirijwe hamwe bigafasha amashyirahamwe na leta ya tanzania korosha igikorwa cyo gutanga imfashanyo no gucungera umutekano uwo muyobozi wa ser yashimiye leta ya tanzania kuko igoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu hcr na leta ya tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi ababaye aba nyuma bimuwe mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni ugusubiza leta ya tanzania ikambi ya mutenderi harimwo isibitari amashure ibiro byahoze ari iby'amashyirahamwe ibiro by'igipolisi n'ibindi byinshi we have, as it was said, hospitals, schools, office blocks, police stations, umuyobozi mukuru w'intara ya kigoma tobias ndengenye muri icyo gikorwa we yavuze ko ikambi ya mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine kakonko ikindi yavuze ko leta ya tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi Lengo la kufungwa kwa kambi hii ya Mtendeli ni moja ya jitihada kama tulivyosema, ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
ingingo nyamukuru yatumye twugara ikambi ya mutenderi nk'uko nabivuze ni ukugira impunzi zitahuke mu mahoro kandi tukaba twabivuganye na leta y'u Burundi leta ya tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma ababyishakiye barakomeza gutaha kubera haseri na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao Burundi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro ahubwo baradufasha nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nk'uko babaye abavyeyi nyene bakatwakira baraba ukuntu bodufasha murabe ukuntu muri UN na Tanzania muja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya ubu mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka ikambi ya mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu yakira abarundi bari bahunze ibibazo vy'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya mutenderi james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta ya nigeri irashinja urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga gufata ibyemezo bidakwiye muri dosiye ireba abanyarwanda umunani bari muri nigeri ayo makuru ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu
The voice of America, direct
leta ya niger irashinja urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga gufata ibyemezo bidakwiye muri dosiye ireba abanyarwanda umunani bari bakiriwe n'icyo gihugu ku masezerano cyagiranye n'umuryango w'abibumbye yo kubatuza ibyo bikubiye mu ibaruwa uhagarariye niger mu mategeko yandikiye urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga aho asaba umucamanza gukuraho icyemezo yafashe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika timistokiri mutijima yasomye ibikubiye muri iyo baruwa ategura inkuru ikurikira Maitre Aissatu Zada ugaragaza ko ari uhagarariye leta ya Niger muri iki kibazo muri iyi nyandiko bigaragara ko ariyo kuwa makumyabiri n'eshanu y'ukwezi gushize kwa mbere arasobanura ko icyemezo cyo kuya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe cy'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga ishami rya Arusha gitegeka leta ya Niger kwisubiraho ku cyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kidakwiye kandi kinyuranyije n'amategeko icyemezo gishyirwa mu majwi n'icyafashwe n'umucamanza w'urwo rwego Chiondo Masanje Joseph nyuma y'iminsi ine abo banyarwanda bahawe igihe kitarenze iminsi irindwi yo kuba bavuye ku butaka bwa Nigeri iyo yaje kongerwa igera kuri mirongo itatu icyo gihe nta bisobanuro byatanzwe ku mpamvu leta ya Niger yisubiyeho ku masezerano yo gutuza aba banyarwanda uretse kuvuga ko ari impamvu za diporomasi ni no ukuvuga imibanire y'ibihugu icyakora kuri iyi nshuro metere ayisatu mu nyandiko ye ibijyanye na diporomasi ntiyabitinzeho cyane nubwo yavuze ko izo mpamvu leta ya niger ifite uburenganzira bwo gukomeza kuziceceka ahubwo yavuze ko hari amakuru y'isa y'ibanga rya leta bamenye y'uko kuba ku butaka bwa niger kw'abo banyarwanda bishobora guteza intugunda n'umutekano muke mu gihugu na cyane mu bihe nk'ibi hari ibibazo byinshi by'umutekano muke biterwa n'ibikorwa by'iterabwoba uyu munyamategeko muri inyandiko ye ntaho atomora ngo agaragaze ukurenga ku masezerano kw'abari bakiriwe n'igihugu ahagarariye nyamara akagaragaza ko ingingo ya gatandatu mu gika cya gatatu cy'amasezerano nigeria yari yagiranye na loni yemera ko mu gihe abakiriwe barenze ku mategeko y'igihugu cyane cyane arebana n'ibisabwa batujwe mu gihugu ku buryo buhoraho cyangwa se mu gihe bagaragaje kubangamira ituze rusange repubulika ya nigeria ibimenyesha umwanditsi w'urwego hanyuma binyuze mu biganiro hagafatwa ingamba zikwiriye metre ayisatu kandi yikomye uru rwego gufata ibyemezo bihutiyeho rutabanje kumva leta ya nigeri yongera rwikoma gukoresha nabi nkana ingingo ya makumyabiri n'umunani y'amasezerano arushyiraho uwavuga ko iyo ngingo umucamanza yifashishije ategeka leta ya nigeri kwisubiraho ku cyemezo cyayo itegeka ibihugu gukorana n'urwo rwego mu bijyanye no kugaragaza imyirondoro no gushakisha abakekwaho ibyaha kwegeranya abatangabuhamya n'ibimenyetso kurwoherereza inyandiko zikenewe guta muri yombi no gufunga abakekwa bari ku butaka bwabyo kimwe no kuboherereza urwo rwego ngo rubaburanishe bityo akavuga ko muri izi ngingo zose ntaho bigaragara ko ku bijyanye n'aya masezerano urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwemerewe guha amabwiriza leta ya nigeri umunyamategeko wa leta ya nigeri kandi arikoma abo banyarwanda kudakurikiza inzira yo gukemura ibibazo iteganywa n'amasezerano yo kubatuza muri nigeri uwavuga ko abo bihutiye kwiyambaza urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga nyamara ayo masezerano ateganya ko ibibazo byavuka byerekeranye nayo bigomba gukemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro cyangwa se mu bundi buryo bwumvikanyweho bityo agasoza avuga ko icyemezo cy'umucamanza gitegeka leta ya nigeri kwisubiraho ku mwanzuro yari yafashe cyafashwe mu buryo buhutiyeho kandi kuba ingingo ya makumyabiri n'umunani y'amasezerano ashyiraho urwo rwego ubwayo yarakoreshejwe nabi umucamanza akwiye gukuraho icyo cyemezo iki gisubizo cya leta ya nigeri kije mu gihe umucamanza w'uru rwego yaherukaga kandi kongera gutegeka iki gihugu guhaba abanyarwanda ubwisanzure bwo gutembera mu gihugu nta nkomyi mu gihe bagitegereje ko hafatwa umwanzuro wa nyuma kuri iki kibazo ni nyuma y'aho abo bari bamenyesheje urwo rwego ko aho muri nigeri babayeho nk'imfungwa ndetse bambuwe ibyangombwa bari bahawe bakihagera mu gihe iminsi mirongo itatu yari yongeye kugiha abo banyarwanda bari bahawe cyo kuguma muri nigeri nayo igana ku musozo kugeza ubu haracyari urujijo kuho abo bagomba kwerekeza leta y'u rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije yari yabwijwe rya amerika ko u rwanda rwiteguye kubakira nk'igihugu cyabo nyamara yaba bo ubwabo ndetse n'imiryango yabo yiganjemo ababa mu bihugu by'uburayi ibyo kujyanwa mu rwanda ntibabikozwa urakoze temistokle mutijima muri repubulika ya demokarasi ya kongo umudepite mu nteko nshinga amategeko claude musare yandikiye ibaruwa umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres amugaragariza uruhare avuga ko rufitwe n'igisirikare cy'u burundi mu bwicanyi bw'abasivili mu misozi ya uvira fizi na mwenga iri mu ntara ya kivu y'amajyepfo inkuru irambuye vedaste ngabo muri ibaruwa y'impuruza depite claude misare mugomberwa yari yanditse maze agenera kopi y'inzego zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi agaragaza yuko igisirikare cy'u burundi kinjije ku butaka bwa kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu muri iyo baruwa avuga yuko imirwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage avuga yuko mu mezi abiri ashize abantu barenga mirongo irindwi bamaze kwicwa imihana irenga cumi n'irindwi iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa gusa iyi mibare y'abo baturage bishwe uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza bitewe n'uko nta matoza arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo depite misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe ko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe ya twigwaneho na gumino igizwe n'insorensore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za regitabara mu cyumweru gishize minisitiri w'ingabo mu Burundi Alet Ribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye yuko nta basirikare b'uburundi bari muri kongo usibye uburundi buhakana yuko buri mu mirwano muri kongo abagwanyi batwigwaneho na gumino nabo bakana ibyo bashinjwa n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile ko bari kumwe n'igisirikare cy'uburundi mu kurwanya redi tabara koroneli shakanya musaraba ni umuyobozi wa gumino ibyo gukorana n'igisirikare cy'uburundi bavuga ibyo ni bya bindi byo guhimba bijya bicara bahimba n'ubundi birya bicara bahimba ababivuga bafite aho babikura ibyo nihorere aho mandwanira ivyo mandwana majorongo ku manywa konda kondanyika kondarwana ku manywa y'ihangu ababikeneye bazoze barebe ingabo mfite hano izo ari zo ibyo bicara bavuga ngo ngo mufatikanya n'igisirikare cy'uburundi igisirikare cy'uburundi gifite kuvugana na leta ya kongo bakinjira bagahiga abanzi babo cyangwa bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo umuvugizi musha w'igisirikare cya kongo muri uvila liyetena elongo mark mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri muri kongo ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri uvira bugaragaza yuko imirwano ikomeje kubera mu mahitana masango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashyamba ya mwenga abandi nabo bajya mu misozi ya uvira piero karuban ni umuvugizi wa banki muri uvira na mwenga abaturage bahumye bakwiye imishwaro cyane bamwe bagana muri sheferi ya n'indi gurupe ya kigogo ahantu yitwa kangova abandi baja muri fore ditombwe baja za rubumba abari bavuye za rubuga baja za rubumba abandi bafa shongo abandi baja baja ahantu hitwa ngo ni nyanjare ya kuri nyamara niho abantu buzuye benshi cyane kandi bafite ifashanyo habe n'imwe ntibafite ibyo kurya ntibafite kamera kimwe wenda umunyamakuru utateka bafite bari ku misozi gusa babuze habe n'amashitingi yo kubamo si ubwa mbere igisirikare cy'uburundi gishinjwa kurwanira ku butaka bwa kongo ariko kikabihakana vedase ngabo ku bwaradijwi rya amerika ubuvira mutarakivuye
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri uyu wa kane perezida w'u rwanda paul kagame yagiriye uruzinduko rw'amasaha make i nairobi muri kenya aho yahuye na mugenzi we wa kenya uhuru kenyatta baganiriye ku bibazo bitandukanye biri mu karere iyo nama ibaye hasigaye amasaha make kugira ngo hatangire inama y'abakuru b'ibihugu by'afurika yunze ubumwe geoffrey mutagoma Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya bahuriye i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya mu biganiro byabereye mu muhezo nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa perezidansi ya leta muri Kenya Madame Kanze Dena yabwiye ijwi ry'Amerika ishami ry'igiswahili ko muri rusange ibiganiro byabo byibanze ku bufatanye hagati ya Kenya n'u Rwanda Walizungumza tu eh, kwa undani kuhusu ujana wa baganiriye mu buryo burambuye ku byerekeye ubufatanye bw'ibihugu byombi nyuma bavuga mu buryo bwa rusange ku byerekeye ibihugu byo ku mugabane wa afurika birangwamo imvururu muri iki gihe bareba uburyo bashobora gufatanya kugarura amahoro muri ibyo bihugu nini kurudisha amani katika nchi hizo.
ibiro bya perezidansi ya kenya kandi byavuze ko ingingo baganiriyeho zirimo ibyerekeye ubucuruzi no gutwara ibintu n'abantu ni ibiganiro bibaye nyuma y'iminsi mike u rwanda rufunguye umupaka warwo na uganda igikorwa cyashimwe n'abayobozi ku rwego rwa afurika y'uburasirazuba abasesengura ibya politiki n'ubucuruzi mu karere ka afurika y'uburasirazuba nka porofeseri caca nyayigoti caca barabona ibi biganiro nk'intambwe yo kugerageza kwisuganya ku bayobozi b'akarere karangwamo ibibazo bitandukanye Kwanza nafikiri ni vizuri tutafakari kwamba kumekuwa na mikwaruzano.
Ndatekereza ko dukwiriye kuzirikana ko habaye ibibazo muri ibi bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Urugero nk'umupaka w'u Rwanda na Uganda wari ufunzwe, ariko twabonye ko bemeranyije kuwufungura. Kandi twabonye ko Perezida Museveni yavuze ko azakoresha icyambu cya Mombasa nka kimwe mu binyuzwamo ibicuruzwa bijya muri Uganda. Hari kandi ibindi bibazo hirya no hino nko muri somaliya biracyahari hari ibibazo muri etiyopiya hagati y'abatigirinya n'abamuhara igihugu cya etiyopiya nta mahoro gifite ntekereza ko ibyo baganiriye ari ukureba uko kenya n'u rwanda bishobora gufatanya kubonera umuti ibibazo byugarije afurika y'uburasirazuba
aba bakuru b'ibihugu bahuye hasigaye iminsi ibiri ngo habe inama ihuza abaperezida b'ibihugu by'umuryango wa afurika yunze ubumwe mu byo nama iteganya kuzaganiraho harimo kwemerera igihugu cya israel kuba indorerezi mu biganiro by'uwo muryango porofeseri caca nyayigoti caca asanga ibikomeje guhinduka muri iki gihe bisa n'ibitegura imiyoborere y'ibihugu bya afurika mu gihe kiri imbere ari ingingo abakuru b'u rwanda na kenya batabuze kuganiraho Eh, wamezungumzia halo- hayo mambo hata kama hawajatuambia, lakini ni vizuri ibyo babiganiriye nubwo bataratubwira dukwiriye kuzirikana ko ahantu ibintu birimo byerekeza urugero nko mu gihugu cya uganda yoweri museveni ashobora kuba ashaka kudushyikiriza umwana we muhozi abinyujije mu gukomeza kumuha umwanya kenshi wo kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi mu gutsura ubumwe bw'ibihugu bya afurika cyane cyane iy'uburasirazuba urabona ko yagize uruhare mu kunga uganda n'u rwanda na hano i nairobi yarahaje kandi ibyo yatumwe byo kureba uburyo uganda yakoresha icyambu cya mombasa kurusha uko ikoresha icya tanzania yarabikoze nayo na uhusiano wa Tanzania.
ikindi aba basesenguzi basanga giteye amatsiko ni uburyo ubu bufatanye no kuba amagirirane mu by'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba buzashobora kugenda ku murongo umwe n'igisa n'ihiganwa risanzwe rizwi mu bucuruzi biteganyijwe ko mu mpera z'uku kwezi kenya izakira inama igamije guteza imbere ibikorwa remezo ku mugabane wa afurika perezida w'uburundi evariste ndayishimiye kuri uyu wa kane yahuye n'urubyiruko rwiyemeje kwihangira imirimo no kugira uruhare mu iterambere ryihuse kandi rirambye ry'igihugu ihuriro ry'abarwiyemezamirimo bagera ku bihumbi bibiri ryabereye kuri stade intwari mu mujyi wa bujumbura pierre claver niyo nkuru urwaruka rurenga ibihumbi bibiri nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara ca bujumbura kuri uyu wa kane rigenewe abakiri bato bikorera utwabo umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yitavye iryo huriro akanaryugurura ku mugaragaro yavuniye akagohe uwo rwaruka agwereka ibisata bitararonka ababishiramwo imitahe yagije amazi y'u burundi genda wimbe aho ariho hose ucugira rusengo uza gusanga ari amazi anyobwa adahinguwe shaka mufate idubayi muze murabe iritiro y'amazi agu- igugwa ngahe igugwa amahera aruta ayo wewe ugura iritiro ry'igitoro ngaha mu burundi kubera ko ata murundi arashora ayo mazi uburundi bumerako vyose bugaca bugira imvura none kubera iki uburimyi butotubeshaho abanyamahanga bose babuhurumbira ndabasavye ntihagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe urazotuka umuntu muga ntuzotuka igihugu cawe mu burundi ni igihugu abasaza bo ku isi yose bashobora kuza ku- kuruhukiramwo dufise amariba y'amazi y'amashuha mirongo ibiri n'atandatu muri iki gihugu nimwiyumvire twayatunganya murazi ko arya amazi ari umuti ndababazwa cyane n'abiyita abagwizatunga birigwa barimba ubutare bw'uburundi babujana hanze kubugurisha ntitwigere tubona ihera ryinjiye mu burundi rumwe mu rwaruka rwafashe ijambo rwashikirije intambamyi bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu muri izo harimo amakori y'umurengera kubura imitahe n'ibindi hoba exoneration ku matax ku ba entrepreneur tukiri bashasha kubera ko rimwe na rimwe usanga amatax cyangwa ama impo ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura hari ama entreprise ashobora kuvuka mais d'ici une année ugasanga ntayagihari ntituvuze ngo mukureho ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire twifuza yuko botuba hafi kumbure bakaduha inyigisho zijyanye no gutunganya imigambi bibaye ngombwa hariho uburyo bakaduha uburyo buduherekeza kugira ngo dushobore kwitunganiriza imigambi ya ntambamye gumara uburyo ko ni nk'ubu hari aho ntegura umugambi nkarondera ingene ndonka inyabwonko kugira ngo ndawandike nitonze mbimeze neza bikanka umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro chantal nije imbere arafise icahano rugugwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamye harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu burundi made in burundi mumenyane mufashanye mugire eshanje d'experience mushobore kuzamurana mwongere mushigikirane tukishorera twebwe nyine tugashorera ibyaranguwe n'urundi rwaruka bene wacu nta kibuza yuko n'imiburiburi ayo macipusi duhingura ayo maji duhingura zine ko turi 60% de consommateurs habuze iki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits aho niho hari akabazo umukuru w'igihugu ndayishimiye yabemereye ko intambamyi zimwe zimwe agiye kuzitorera umuti turiko twubaka birya bigo byo gukarishiriza ubwenge ugwaruka ikigo ca mbere turizeye yuko uwo mwaka uzohera catanguye gukarishiriza ubwenge ugwaruka rwa mbere exoneration ivyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration mugabo hariho abandi nabo bakenera exoneration bwa gusahura natanze akarorero k'amashyirahamwe ashika mirongo itanu yarose exoneration y'imiliyaridi mirongo icenda na zitandatu muga muri iyi myaka itatu iheze ntibarigera batanga amakori ashika n'imiliyaridi zitatu ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'uwugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu ikindi nobasaba murakwiye rero ko mwoza muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbu munini mushobora gushora hanze ikindi nuko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi canye ndetse na mwebwe mugira amahinguriro leta itegerezwa kubaha aho mushinga amahinguriro yanyu canke mukorera ibikorwa vyanyu bijanye n'uburimyi rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta istebu yerekana ko uburundi bugizwe n'ibice birenga mirongo itandatu ku ijana vy'ugwaruka abitavye iryo huriro ry'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri barahuriza hamwe ko inguvu zabo zigiye hamwe zoteza imbere igihugu ahandi naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bobatesha umwanya bashaka kubata mu rudubi perezida ndayishimiye yabibuka yibukije ko benshi mu banyepolitike bababeshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa mu nyuma hakaduka injyane za politike zihitana ibintu n'abantu mu bonse rimwe pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
dore umugani w'umunsi ingobyi ihetse uruzingo iruta ihetse ubusa murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro c'umuziki radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi rya amerika ijwi rya amerika